takkanaa akkan dura dursoo suuraan tun suuratul juma'aa je'amti isiin suuraa madiinaati aayaanni isiidhaa kudha tokko lakkoofsi isiidhaa jahaatamii lama isiin eega suuraa saffiitii buute bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabni maqaa waaqa rahmata qabuuti yusabbihu lillaahi maa fi samaawaati wamaa fi alard wanni samii fi dachii keessa jiru hundi rabbi guddifti waan isaan hin malle hundarraa isa qulqulleessiti hundinuu afaan beeytun takkaa beekun hundinuu waan rabbiin tayaa je'een tayan aduun rabbiin ibsi je'een hin didduu ni ibsiti namninis hanga aylii hin horin hanga garaa haadhaa keessa jiru akkasuma eegasin le'ee. waanuma rabbiin tayi je'een taya kun hundinuu rabbiif gajja'uu je'ama almaliki rabbii mootii waa hunda uumee qabu alqudduus kan waan isaan hin malle hundarraa qulqullaaye kan waan guutuu taye hundaan beekamu waan guutuu taye hunda qabu. takkaayuu wassafamuun alcaziiz jabaa hin mooyamne alxakiim kan dalagaan isaa hundi bareeddu هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ربين إيسا أربا وان كتبن كان وان قرانتي ergamaa isaa Muhammad erge kanuma isaanirraa ta'e kan qaraane kan katabne yatluu alayhim aayaatihi kan qur'aana rabbiin buuse isaanirratti qara'u qur'aana jechaa fi ma'naan isaa guutu'uu wayuzakkiihim kan haala hamaa isaan keessa jiran hundarraa isaan qulqulleeysu irraa isaan dhoowwu ويعلمهم الكتاب كان معنى وان إسان الرتقرأو إسان برسيس والحكمة كان سنة هير إسان برسيس كان حال جرؤو قوتو هندت إسان أججي haala hamaa hundarraa isaan dhoowwu hanga beekomsa addunyaa aakhiraa baratanii haqa rabbiiti fi kan namaa hunda baranii dalagaa gaarii hundaan dhaabbatanii dalagaa hamtuu hundarraa fagaatanii guutamanii qajeelanitti. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كان سندرة جلنا بدا ملأتا كيس جرا كان هك ربي إسان أومي ولا لف تقا ربي جأني جبرا كان هك نما ولا لف تلا جرت أولا كان جبان هك لا فآنياتو karaa jiruu addunyaa aakhiraa wallaalanii dhama'anii duuba sababaa nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu itti ergee shari'aa guutuu waan namni jiruu addunyaati fi jiruu aakhiraatiif itti haajamu qabdu kenneefi haala gaarii namni biraa hin argatin hunda kennee fi qur'aana beekumsa dur kan ammaa kan boodaa guutame irratti buusee akkasitti arabni homaa beekuu hin turin kanneen zamana nabi muhammad jiran nabirraa baratanii dukkana kufri irraa nuura takkaa ifaa iimaanatti bayanii dukkana wallaalarraa ifaa beekumsatti bayanii ir'ummaadharraa guutummaatti bayanii ummata addunyaa hundaaf imaaman tayan jarri sun warra nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatuu dhaqqabee irraa barate ashaabaa isaaniti وآخرين منهم ربين akkuma warra zamana nabi muhammad jirutti nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu erge orma biraa kan zamana isaa hin jirre kan hanga guyyaa qiyaama'atti isa booda dhufutti isa erge ergaan nabi muhammad zamana isaa qofarratti hin gabaabbattu ergaa hanga guyyaa qiyaama'atti deemtu. barsiisuun nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu qur'aana fi hadiisa warra waan beeyne barsiisan warra arabaa yookaa gosa biraa kanneen zamana isaa jiran qofarratti hin gabaabbattu hanga guyyaa qiyaamatti deemti haa tayuu. kanneen zamana isaanii jiran afaan isaanirraa baranii barakaa guddoo argatan ammoo warri isaan booda dhufe warra isaanirraa baraterraa baratan akkanumatti diin islaamaa hanga guyyaa qiyaama'atti deema haa tayuu akkuma nabi muhammaditti achi aanuun. namaa fi zamannilleen walirra caala tanaaf jecha rabbiin akki je'e lammaa yalhaquu bihim warri zamana nabii booda dhufe warra nabi argee itti amane hin dhaqqabu darajaa nabi muhammad arganii itti amananii irraa bar'uu keessatti. isaan hin dhaqqaban haa tayuu qalbiin nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu warra odoo isaan hin argin itti amane argu'uuf hawwiti gaaf tokko nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu odoo asaabaa isaanitii wajji taa'anu akki je'an wayii oduman jaalalloota kiyya argee. jennaan asaabonni nuti jaalalloota keetii miti yaa ergamaa rabbii je'aniin jennaan isin asaabota kiyya jaalalloonni kiyya kanneen isin booda dhufu taa'u takkaa jiraatu kanneen nan argin kan argaatiyyaaf hawwan isaanan argu'uuf hawwa je'an. وهو العزيز الحكيم ربين كان وني إسا درة آبتو دنديوهن جره كان وان في دلغ كان دلغان إسا هندي مي أيدو كان أكم ليهم تاني ذلك نبي محمد في ور الدرة إسا تأمني نما بررج آلتسون فضل الله كنا ربيت يؤتيه من يشاء نما فئف كنا نمني أصابت نبي ما نبي أرجسيفته نما براج آل شفت جئ إسا درة أبته هنجرو إني أكفئت وان فئ قبروتا إسرق أودا wanni gabricha rabbirra jiru waan fedhu rabbi kadhatu wallahu dhul fadli alcaziim rabbiin kan kennaa guddatu مثل الذين حملوا التوراة فكيسا ور waan kitaaba tooraat je'amu kan nabi muusa irratti buufametti dalagaa je'aniini ajajaman summa lam yaxmiluuhaa duuba itti dalaguu didan wanni tooraat keessa jiru nabi muhammad nabi muhammaddu dhufu'uu jiraataa takkaayuu taa'a gaafa inni dhufe itti amanaa jechu'u duuba inni ergamnaan itti amanuu didan fakkeessan jara sanii takkaayuu jara kanaa kanneen kitaaba kennamanii itti dalaguu didan takkaa itti dalaguu dhaban كمثل الحمار يحمل أسفارا أكهر كتاب بأتوت كان واتك اتنفيد منه بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فكيسا ور آية ربي تن بمحمد إرجما ربيتي اتأمنا جتت دلقوا أولي خجب سيسه fakkeessan isaanii waa hama'a kan har'a itti fakkeeffaman wallahu laa yahdi alqawma alzaalimiin rabbiin warra azalitti kufrii isaanii dabarse hin qajeelchu waan isaan cubbuu dalaganii kufrii filataniif قل يا أيها الذين هادوا أرم يهود آكنين نتي jaalalloota rabbiiti je'uun akki jettu إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس يوكا نتي نمهن در رب اتئان نجتني كان همة تاتا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين mee du'aaf hawwaa akka isin ajjeesu rabbirra barbaadaa akka daftanii jannata jaalalloota isaatiif qopheesse seentan yoo kan dhugaa dubbattan taatan rabbiin akki je'e ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم أرمي يهود آد آف أبدما هن هوّن dilii harki isaanii dalagee dabarse beekanii dilii sanirraa takka nabitti amanuu dhabu'u silaa odoo jaalalloota rabbii tayanii itti amanan akka diin isaanii itti isaan ajajutti duuba itti amanuu dhabu'uun har'arraa baane duunu. ibidda seennaa beekanii tanaaf du'a sodaatanii du'aaf hin hawwan wallahu aliimun bizzaalimiin rabbiin warra dilii kufri'ii dalage ni beeka ni qixaaxa ibidda isaan seensisa قل إن الموت الذي تفرون منه أكي إسان جتُّ duuti isin sodaatanii irraa dheeysitan kan afaanumalleedhan hawwu'uuf diddan fa'innahu mulaaqiikum duuti sun isinitti dhufti sun waamaman qabne waan dheefni jalaa naman baafne ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة إيجا دوتني gara rabbii waan dhokatuuti fi waan mul'ataa beekuti kan waa takka irraa hin dhokanneeti deebitanii. فينبئكم بما كنتم تعملون waan isin dalayiddan isinitti odeesseti irraa isin gaafatee isin qixaaxa يا أيها الذين آمنوا يا ور رب أمن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة guyyaa jum'aadhaa takka jum'ataa hoggaa salaata jum'aadhatiif azaaname takkaa lallabame fasa'uu ilaa zikrillaah gara salaataa yaa'a khuxubbaa dhaggeeffatuudhaa yaa'a wadharul bay'a waa bitu'uu fi gurguruu dhiisaa azaanni sun kan lammeeysa'aa kan hoggaa khaxiibni yookaa alaakan minbara yookaa maqdallaadharra taa'e azaanan maalif zamana nabiiti fi abuubakrii ammallee zamana umar azaana hoggaa khaxiibni minbararra kore azaanan malee kan biraa hin jiru azaana duraa ashaab uthmaantu ida'ee waan mandarri madiina'aa bal'atee azaana boodaa dhagayuu dadhabaniif duuba azaana kana ormi ashaaba'aa harkatti hin qabne akkasitti karaa ta'e wanni khaliifan nabii karaa godhe sunna'a. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هجاء أذانا غرغرة إفتني جرى صلاتها ديم أوتو إر إسني تعالى يو كم بيتا تاتا اتجاباتنا فإذا قضيت الصلاة أمو هجاء صلاة أمتي إذا راوة فانتشروا في الأرض أوليجيا آتاه adda faca'a wabtaguu min fadlillah rizqii rabbii barbaaddadha wadhkuru allaha kasiira rabbii keessan zakkaraa afaanin takkaa qalbi'iin qur'aana qara'uudhan salaata alannabii heddommeeysuudhan zikrii hedduu zakkaraa la'allakum tuflixuun akka waa hunda keessatti milkooytan gaafa duraa salaata booda khuxbaa godhan duuba gaaf tokko odoo nabi muhammad khuxbaa godhu utti jiruu warri masjida keessa jiru kan khuxbaa dhaggeeffatu kan khuxbaa dhaggeeffatu utti jiru gaalli shammadaa hedduun shaamirraa nyaata fi meeshaa warri madiina'aa itti haajamu dhiibee dhufe jechaa dhageenyan dibbee dhawamtuun hoggaasan warri masjida keessa jiru dhiira kudha lamaa fi dhalaa torba takkaa nama afurtama malee masjidaa yaa'anii gaala shammadaa afaan bayan hoggaasan Rabbiin aayata buusee akki je'ee ummata baye takkaa orma baye san komate وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أصابنك هقان نجد أرجن تكا تبأ وان فايا الدنيا أترر أرجن كأنيتي gara meeshaa naggadaa sanitti ori'an takkaa saniif bayan eega salaanni dhumee bayuun ni gayaa yaada'a watarakuuka qaa'imaa sii dhaabbatee khuxbaa qara'u si dhiisanii قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة وان إسان جدت sawaaba rabbiititu taphaa fi naggadarra warra amaneef caala wallaahu khayru raaziqiin rabbiin irra caalaa nama waa namaa kennuuti tanaaf jecha rizqii isumarra barbaaddadhaa duuba eega dubbiin tun argamtee nabi Muhammad nageenya isaanirratti haa jiraatu khuxbaa salaata dura buuse darsiin dhibba sadii fi torbaatamii sadeeysoodhaa hangan.